Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa Sanbataaf dilbata.
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbataa har'aa waliin aanu jaalannee gammadaati. Yeroo addunyaa irratti mirga dubartoonni ciminaan argatan duubatti deebi'uun mul'ataa jirutti rogeeyyiin dubartootaa jimaata kaleessaa tokkummaa mootummootaa keessatti sagalee ofii dhageessaniiru. Guyyaan dubartoota idil addunyaa bitootessi saddeet humna guddaa kan qabu yoo ta'u bara kanas yeroo kamiin iyyuu caalaa waamichi walqixxummaa saalaa akka ariifachiisaa ta'ee fi danqaan karaa keenyarra jirus kana caalaa mul'atee hin beekuu jedhan garuu kutannoon keenya kana caalaa kan hin raafamne ta'ee hin beeku jedhan tokkummaa mootummootaatti daayirektarri olaantuun dhimma dubartootaa siimaa baahos. baahos dubartoonni bakka hundumaatti argaman duubatti deebi'insa kana dura akka dhaabbatan waamicha dhiyeessanii sochiin isaanii humna guddaa kan qabuu fi guddachaa akka jiru cimsanii dubbatan walqixxummaan sodaatamuu otoo hin taane garuu hammatamuudha jedhanii kanaafis sababaan addunyaa walqixxee ta'e addunyaa fooyya'aa waan ta'eefi jedhaniiru dubartoonni kutaalee addunyaa mara keessa jiran mirga wal hormaataa nageenya dhuunfaa barnoota. kaffaltii walqixxee fi hirmaannaa siyaasa keessaa qaban irratti qormaati isaan mudataa jira. Barri kun waggaa soddommaffaa konfireensiin dubartootaa beejingitti gaggeeffame kan mirga dubartootaa akka mirga namoomaatti beekamtii kenne waltajjii imaammataa fi fooyya'insaa akkasumas guddina gaggeessuuf gargaare kan itti lafa kaa'edha. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti shamarran baay'een har'a mana barumsaa keessa akka jiranii fi dubartoonni baay'een. kan duraanii caalaa aangoo qabataniiru garuu ammallee hookkarri loogii fi maallaqaan walqixxummaa dhabuun isaanii mudataa jiraa jedhameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Gutarrees walga'ii kanarratti akka dubbatanitti guddinni argame duubatti deebi'aa waan jiruuf sana cina dhaabbachuu hin dandeenyu kanaaf deebinee qabsaa'uu qabnaa jedhaniiru. Saffisa amma jiruun hiyyummaa hamaa dubartootaaf shamarraniirra gahu dhabamsiisuuf waggoota dhibba tokkoof soddoma nu fudhata jedhan Guterres. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp jimaata kaleessaa Iraan irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf qophii ta'uu isaanii kan agarsiisan fakkaatu. Yoo Iraan waliigaltee haaraa sagantaa Nikuleeraa ishee saffisaan tarkaanfachaa jiru to'achuu irratti waliigalte malee jedhan. Guyyoonni hawataa ta'an tokko tokko fuuldura keenya jiru. kana qofan sinitti himuu danda'a jechuudhaan jimaata darbe waajjira oovaal kan waayit haawus keessatti gaazexessootaaf ibsaniiru. Tiraamp gaaffiif deebii televezyiyoona faaks biizines niiws jedhamuuf kamisaa halkan waraabamee jimaata ganama qilleensarra oole irratti akka jedhanitti xalayaa alii kaamiiniif erguu isaanii waliigaltee nikuleeraa irratti mari'achuuf fedhii yoo qabaatan iraaniif baay'ee gaarii akka ta'u hoogganaa olaanaa iraanitti himuu isaanii beeksisaniiru. yoo waraanatti seenuu qabna ta'e isaaniif waan hamaa ta'a jechuudhaan gaaffiif deebii kanarratti dubbatan iraan waliin haala tokko qabna yeroo dhiyootti baay'ee baay'ee yeroo dhiyootti wanti tokko ta'uuf deemaa jedhan waliigalteen tiraamp eeran kun waliigaltee nikuleeraa iraan bara 2015 tolfame kan bakka bu'uudha. Haleellaa misaa'ilaaf diroonii raashaan halkan edaa yuukireen bahaa magaalaa. Doobroppiilaa jedhamu irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni kudha tokko ajjeefamuu fi daa'imman shan dabalatee soddomni madaa'u ministiriin haajaa biyya keessaa Yuukireen har'a ibsee jira. Haleellaa diroonii naannoo Kaarkiif kaaba bahaa irratti raawwatameenis namoonni nagaa sadii biroon ajjeefamuu ministirichi itti dabalee hubachiiseera. Humnootiin Raashaa, Doobroppiilaa, Misaayila Baalistiikii, Rookeetii Dachaa fi dirooniin haleellaa raawwachuun gamoolee abbaa darbii hedduu saddeetiif konkolaataa soddoma miidhuu isaanii ibseera. Osoo ibidda dhaamsaa jiranii warri raashaa irra deebi'anii haleellaa gaggeessaniin konkolaataa ibidda dhaamsuu irratti miidhaa geessisan jechuudhaan ministirichi telegiraamii irratti ibsee jira. Heelikooptarri tokkummaa mootummootaa ergama baraarsaa Sudaan Kibbaa keessatti haleelamee jira. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvakiir ergama baraarsaa jimaata darbe irratti heelikooptarri haleelame miseensota hojjetoota heelikooptara sana keessa turan keessaa tokko erga ajjeefamee booda tasgabiin akka jiraatu iyyataniiru biyyi isaanis waraanatti akka hin deebine waadaa galan waliigaltee aangoo qooddachuu raafamaa kan pireezidaant saalvaakirii fi ittaanaa isaanii duraanii rik machaar gidduutti tolfame torbanneen darban keessa humnoota michuu jaraa ta'an gidduutti walitti bu'iinsa kutaa abbayya sa'ol aanu gama bahaa keessatti uumameen balaadhaaf saaxilame oduun ammaaf jenne kanuma gara sagantaalee keenya hafanitti dabarra.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartoota irratti fuulleeffate qophii yeroo kiyyaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti guyyaan har'aa sadarkaa addunyaatti guyyaa dubartootaa jedhamuun ayyaaneffamee oola kana ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e kanattaanee dhiyaata.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baase keessatti sababa adeemsi dimookiraasii boodatti harkifatee fi sababa dhiibbaa jijjiirama qilleensaatiin kan ka'e biyyoottan addunyaa afur keessaa biyya tokko keessatti mirgi dubartootaa akka boodatti deebi'ee eeree jira. Laafinni raakaawwan dimookiraasii walqixxummaa saalaa irratti dhiibbaa akka uume kan ibse gabaasni kun gareewwan farra mirgaa dhimmoota mirga dubartootaa irratti ijoo ta'an kanneen yeroo dheeraa turan diigaa jiraachuu isaanii ibseera. erga waliigaltee beejingii isa bara 1995 asii lakkoofsi dubartoota paarlamaa biyyootanii keessatti hirmaatanu dachaadhaan dabaluu isaa kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun lakkoofsi dubartootaa faayidaa eegumsa hawaasummaa bara 2010 fi bara 2023 keessatti dabaluus ammas dubartoonnii fi ijoolleewwan durbaa biliyoona lama ta'an eegumsa hawaasummaa akka argachaa hin jirre beeksiseera. dhibeen covid-19 walitti bu'iinsi jijjiiramni qilleensaatii fi teknooloojiin haaraan amma mul'achaa jiru kan akka sammuu namtolchee walqixxummaa saalaa irratti dhiibbaa mataa isaanii uumuu isaanii gabaasni kun dabalee ibseera. Akka gabaasni kun itti dabalee ibsetti waggoottan kunnan darban keessa hokkorri saalaa dubartoota irratti raawwate dhibbeentaa shantamaan kan dabale yommuu ta'u kanneen hokkorri kun irratti raawwataman keessaa dhibbeentaan sagaltamii shanii ijoolleewwan durbaa akka ta'an galmaa'eera. Bara 2023 dubartoonni miiliyoonii dhibba ja'aa fi miiliyoonii kudha lama bakkaawwan walitti bu'iinsi irratti adeemaa jirurraa fageenya kiiloomeetirii shantamaa irratti kan jiraatanudha. Kunis isa bara 2010 turerraa dhibbeenta 54 kan dabaledha. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma dubartootaa irratti ba'e kun yaada karoora bal'ina qabu dhiyeesseen walqixxummaa itti fayyadama teknooloojii haaraa tarkaanfiiwwan jijjiirama qilleensaatiin walqabatan hiyyummaa xiqqeessuu irratti hirmaannaa dubartoonni horata irratti qabanu guddisuu hirmaannaa dubartoonni dhimma hawaasummaa irratti qabanu dabaluun tarkaanfiiwwan hokkoraawwan dubartoota irratti raawwatan hanqisuudhaaf fudhatamanu akka gargaaru beeksiseera.
As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessatti dhaabbati hundeeffamee fi shamarran biyya keessaa barnoota irratti gargaaruutti xiyyeeffate kan Real Girls jedhamu erga hundeeffamee waggoota 20 dabarsee jira. Hanga ammaatti shamarran dhibba ja'aaf maatilee kuma sadii naannoo Oromiyaa handaara magaalaa Finfinneef Hosaanaa keessatti gargaaraa jira dhaabbati kun. hundeessituuf itti gaafatamtuu dhaabbatichaa adde Tsahaayii Wadaajoo akkasumas shamarran dhaabbaticharraa deeggarsa argatan dubbisuudhaan jaallanni gammadaa waan qindeessite qabdii kunoo.
Resources Reaching African Lives jedhama erga dhaabbate waggaa digdama. Ijoollee durbaa gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroo jedhu ofiidhuma isaaniitiyyuu sila kennaa qabu garuu kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame.
Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filtu?
Ulaagaan keenya tokko abbaa fi haadha kan hin qabne yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu ituu qabanii maatiin isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kana dhiibboota irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjennurraa yoo kan argine akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee achi horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko tokko wantuma akkas akkasii irratti fuuleffanne darbee kutaa ja'affaa keessa kan geesse itti dabalees immoo barumsa isaatti baay'ee jabdu kan taate ammuma kutaa ja'affaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan hundeeffame.
Lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan?
Amma ammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii dhibbaa fi saddeettamaa dabalatee eh, ijoollee dhibbaa ja'aa gara maatii kuma sadii gararraa qaqqabneerra.
Ijoolleen kun gaa baratanii barnoota eh, isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru.
Eeyyee baay'eetu jiru. Eh, Akkaataadhuma nu hojii nu itti hojjennuti ijoolleen kunis akka fiixabaan taasise dooktorii kan ta'an jiru injineerooti baay'eetu jiru neersonni jiru IT kan hojjetan jiru akkaawuntaantii kan ta'an jiru filaayit attendaantii kan taatis jirti. Ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii iskoolarshipii karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis eh, tokko Kanaadaa tokko immoo Ameerikaa keessa yookaan jirtu jirti. Fiildii baayomedikaal injineeringii fi eeroospees injineeringiidhaan.
Itoophiyaadhaa iddoo meeqaa qabdu?
Itoophiyaa keessaa iddoo sagal qabna. Eh, Naannoo Wallaggaarraa, eh, Najjoo, Boojii, Ayira Gullisoo, Naqamtee, Begii, Finfinnee keessaa iddoo sadii, Inxooxxoo, Biraayuu Kattaa fi Kotobee bakka Hosaanaa jedhamu.
Adda Tsahaay dhaabbati keessan shamarran irratti hojjeta. Maaliif dhiiran dabalan?
Ol kaasnee mul'isne malee dhiirris keessa jiru. Sababa maatiidhuma sana guutummaadhaa hojii hojjenna. Ijoolleen durbaa kunis nutti himu. Obboleenni isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitiillee kan fixan iddoo garaagaraa kan ka'an iyyuu jiru.
Ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo akkamitti?
qarshii sillaannaa fi qarshiicharra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii qaroomsuudhaanii hamilee ishee jabeessuudhaanii eh, waanuma sila keessa jiru baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee eh, jijjiirama gaarii nu kan fiduu fi ijoolleen kun kutaa ja'aati amma kutaa kudha lammaffaatti nu bira jiru wanta ta'ee fi waggaa sadiiti amma waggaa torba gidduutti nu bira jiraatu horii isaaniis immoo akka keewwatanii goonaa sababa isaa yeroo kudha lama fixanii jedhanii yeroo yuunivarsiitii dhaqan akka waanlee harkatti qabatanii fi ergi yuunivarsiitii galanii jedhanii booddeessi hin ilaalla.
Maatii biratti gargaartu malee gara giddu gala tokkotti walitti qabdanii miti jechuudha.
Maatii biratti gargaarraa haa ta'u iyyuu malee torbanitti al tokko meentoriitu jira. Gorsituu isaaniitu jira. Fuul taayimii kan hojiin hojjettu jechuudha. Torban lama lamattis ol argu. Isa torban tokko tokkotti ol arganii hin qo'atu. Warri meentoriin isaanii mana barumsaa hin naqu. Barsiisonni isaanii hojiin haasa'u jechuudha. Akkuma peerant tiichar kaanferensi akka biyya keenya jennu. Darbees immoo ijoollettis qofaatti hin argu. Mana maatiis hin naqu jechuudha. Horii keewwachuudhaafis hin barsiisu. Barsiisa garaagaraas hin kennuu fi namoota muuxannoo qabanis waamanii akka isaan irraa dhagaan godhu gara fuulduraatti maal keessa yoon seeninaa wayya jedhanii akka namoota irraa baranitti.
Adeemsa kana keessatti rakkinni isin mudate maali?
Kanuma ol kaasee rakkina jedhee kan hin dubbadhu waanuma biyya keessa jiru fakkeenyaaf eh, gara Wallaggaa iddoo shanan tokko qabna. Isa barumsi tagaagulaa'uudhaanii bishina barumsaati kan eh, xinnoo ijoollee keenya warra achi kan danqe. yeroo dhiyeenya kanaa kaasee qulqullummaa barumsaa irratti ijoolleen kudha lammaffaa qoramanii yoo qabxii gaarii fidan iyyuu hamma nuyi barbaannu hin taane gara naannoo Wallaggaarraa. Sababa isaa rakkinuma garaagaraa jiru naannoo sanarraan kan ka'e jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ijoollettiinis immoo baay'istee jajjabaatti wanta ta'eef qabxii isaanii irratti hojjetu akka qabxiin dhufuufitti eh, baay'ee jajjabeessina wanta ta'eef wagguma tokko fa'aa itti fudhatamanii deebi'aniillee ilma darbu yoo yuunivarsiitiidhaa dhaquudhaa baatan iyyuu teeknikaal kaaleejii fa'aa galu itti dabalees immoo ani hojii tolaa toltummaan hojjedha. Nama mindaadhaan hojjetu achi hin qabnu. Kanaaf akka garaa keenyaatti deemsisuudhaa fi ijoollee baay'ees qaqqabuudhaa fi nu rakkiseera. Egaa kanuma kana fakkaata.
Kanneen dhaabbati kun gargaaree baratanii hojii qabatan keessaa lama haasofsiiseen jira. Shamarree Qabbanneen Daalaw ogeettii waa'ee teeknooloojii odeeffannoo yookaan infoormeeshin teeknooloojii ta'uudhaan Finfinnee keessaa hojjetaa jirti. Akkas jette.
Dhaabbanni kun barattoota ciccimoo ta'an biyyaatii shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha. Tiitoriyaalii barnootaadha. Qarshiidha. Wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureenii jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti.
Kutaa meeqaa gaafa jirtudha gargaarsa kana argachuu ka jalqabde.
Barattuu kutaa torbaa ta'een amma sadarkaa yuunivarsiitii wajjin turre har'allee wajjin hojjechaa jirra jechuudha dhaabbata kanaatiin. Gama kootiin nama gargaaruun keessumatti illee ijoollee shamarranii rakkoo waan hedduu wanta isaan mudatanii fi akka jabaataniif yaada ilaalcha gorsaa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuu nan barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu gama kootiin anillee isaanirraa kanaan baradhee shamarran cibsuuf barsiisuu shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u yoo baratan immoo karaa kamiin yoo hojjechuu akka danda'an iddoo kamiin iyyuu ga'uu akka danda'an waan an hubadheef warra na booddee jiraniifis kanuma ni himaa jechuudha.
Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maa'een?
Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuuni duubatti deeminuuf miti jechuudha. Rakkoolee iddoon duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u garuu nun immoo namni amantii qabaa waaqa qabaa waaqayyoo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaaduun rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaa fi haalli hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaata yoo dhiise iyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faanan jira baay'ee galatoomaa. Kana caalaa waaqayyoo isin haa bal'isuun jechuu barbaada.
Ani maqaan koo Siistar Obsinee Abarraan jedhama. Amma Adaamaa Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liidarii Neersotaadha. meetirin jennaan asitti. Ani yeroon kutaa kurnaffaa irraati intaraansii qoramee qabxii pireparaatorii nan qaba ture yommuu sana haala dorgommee gara TTC waan akkasii dorgomuudhaaf yaalaan ture. Dafnee waan tokko TTC maalii barannee maatii keenyaaf qaqqabu waan akkasiin ariifataa ture. Dhaabbanni riil jedhamu kun dubartoota qaxalee sappoorti gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennanii fi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoorti na godhu. ba'aan haala koorraa bu'eera waan ta'eef karaa tokkoon carraan argadhe kanaan pireparaatorii itti fufee barachuu hin danda'e. TTC'n dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaaf carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinary medicine nagee ture. Sana booda achumatti Gondar University dhaqeen sana booda iskoolaarshipii wayiidhaan qormaata wayii qorameen achas darbee qormaati sana darbee immoo hamlii fistullaatti NMC support na godheessitiin midifiriin baradhe miidaa isiidhaam.
Gargaarsi jara kanaa ituu hin arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaataa jireenya kee irratti waan sii godhe qabaa?
Eeyyee kaayyoo kootti ce'uudhaan fi riqicha naate yeroo sanatti. Dubartoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaarru waan xiqqoo fakkaachuu danda'a. Ceesisuun yoo hojii tokko ceesisuun gara kaayyootti dubartooti yeroo baay'ee kaayyoo keenyaa fi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabatu yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaaf riiliin na bira dhaabateera.
Amma gaa isaan kana si gargaaran ati immoo shamarran warraan boodaan jiran nan gargaara jettee abdatta.
Eeyyee eeyyee kaayyoo guddaan qaba viiziin babarreessee taa'uu isheettis nan haasa'a kanatu asiin akkas gooneetu akkas seenan jedhaan isheedhaan fi gara alaa gara namoota warra kaan ilaaluu bayyuu walii keenyaan waan kana caalu gochuu akka dandeenyutti iyyuu nan yaada. Yaalii tokko tokkos godheera. Waanuma dubbatamu haasa'an bira hin geenye malee. Yeroo baay'ee wantoota qaqqaxaleen barataniitu waan xiqqoo ishee namuma harka qabu dhabaniiti karaa irratti dhaban yookiin hafu wanta hin taane keessa seenu. Kanaafuu walii keenya addumaan immoo dubartoota Itoophiyaa keessa jiran waan xiqqoodhaan sappoortii yoo godhamanii nama ta'uu danda'u.
Keessummoota koo hundumaa galateeffachaa kanneen har'aaf jedhe kanumaan xumure torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaate.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. lammiileen biyya alaa kumaatamaan lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa oonlaayinii maayinamaar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kan ammoo daangaa maayinamaar irratti danqamanii jiru kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kanneen keessaa kan haasofsiiste qabdii kunoo.
Kanneen daangaa maayinamaar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii isaan maanuwaalii qopheeffataniitu chaatiin fireem jedhama inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifaan miidhagoo ta'an addunyaarraa hin fidatu moodelistoota isaaniin fayyadamnee kaaraakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaarraa gowwomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jaalallee koo ta'uu kee adda baafachuu barbaada jedhama. Miilli nuti haasofsiisu. Eeshi jennee fiignee dhaqnee moobaayilii fudhannee dhaqnee intala moodelistiitti ilaalla. Moodelistiin na haasofsiisti. Mala sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan argaa haasofsiisnee booddee akka ishee taane. Inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa. Maamila sana hojii wal bartaa. Guyyaa lammaffaa immoo akkaataa harka galfannu mala qopheeffannaa. Guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama. Kiiliin isteejii irra geessisna. Maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e. Jalqaba gara doolaaraan digdamii shanii hamma soddomaa hamma afurtamaa ilaallaa fi isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarrawoota kana wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaaddan.
Addunyaa garaa garaa irraati isaan kan namoota gowwomsan afaan isaaniif kan fayyadu Google Translation jira. Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Inni keessa ta'e dafnee dhiisna yeroo keenya gumnu.
Gama kaaniin gowwoomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'amu ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariin kan ta'e dargaggoo Kabiilaa Sabbooqa mana sotaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukis ta'uu danda'a. bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjarii telegiraamiidhaanis hin hojjetama garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjarii feesbuuk irratti riikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi telegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi telegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessumaa afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Instagram irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osoma afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daarektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira.
Akka inni iskaamii ta'e yoo barte namni bare maal gochuutu irraa eegama?
Inni yoo dursanii barani inni jalqabaa haasaa kanaan dura godhan hundumaayyuu achumatti dhaabuudha. Danda'amnaan nama sana bilookii gochuu wajjin haasa'uu dhiisuun isa jalqabaadha. Inni lammaffaan haasaa dura haasa'ame keessatti gosti iskaamingii qarshii fudhachuu qofa miti. Identity theft yeroo baay'ee community adii yookaan Ameerikaa irratti baay'ee mudata. Uummata keenya irras namoota muraasa irra kan ga'edha. Haasaa keessa osoo jedhanii umuriin kee meeqadha achi guyyaan dhalootaa kee yoome osoo jedhanii guyyaa dhalootaaf umurii isaa baruu adreesii nama sanaa baruu isaa booddee gama fiishingii or sooshaal injinariingiidhaan sagalee nama sanaa fakkeessanii baankitti bilbilanii akkaataa isaanitti qarshii baasan jira waan ta'eef erga iskaamii ta'uun danda'a jedhee namni shakke tokko yeroo sana baankisaa beeksisu paaswordii kan piinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa kan itti fayyadaman qarshii wajjin kan wal qabatu jijjiiru. Akkuma kana immoo two factor authentication jira yeroo baay'ee amma baankiifis akkaawuntii feesbuukis warra kaaniif iimeelii isaanii itti qabsiisuudhaan lakkoofsa bilbilaa isaanii waliin wal qabsiisuudhaan yoo akka tasaa namni odeeffannoo isaanii fi haasaa isaanii waliin godheen paaswordii isaanii shakkee galuu danda'a ta'e paaswordii jijjiiruu fi two factor irra gochuudhaan isa jalqabaa kanaan of oolchuu danda'u jechuudha. Erga qarshiin isaanii fudhatame booddee garuu kan isaan gochuu qaban inni guddaan yeroo sana hojiin jalqabaa baankii isaaniitti bilbiluudha. yoo baay'ee turanii bilbilan ta'e qarshiin isaanii deebi'uu dhiisuu danda'a. Yerooma sana yeroo wantichi mudatetti beeksisaniiru taanaan baankiiwwan haala ittiin qarshii isaanii deebisisuu fi danda'an yaaluu fi danda'u. Inni kan biraan immoo FBI'n already weebsaayitii isaanii irratti namoota yakki iskaamingii isaan mudateef iddootti isaan iyyatan qopheessee jira. Achirratti meeseejii irratti waan haasa'an hundumaa iskiriinshaatii isaa fuudhanii appilaayi gochuu kana jechuun booda baankii isaanis beeksisu akkuma kana immoo FBI fi dhaabbata warra poolisii qaama ilaallatu yerooma sana odeeffannoo isaanii beeksisu osoo wanti sun hin darbiin dura jechuudha.
Odeeffannoo ijoon isaan maallaqa namaas haa ta'u bu'aa baafachuudhaaf isaan gargaara jettu maalidha?
Odeeffannoo ijoon inni guddaan namoota xiqqoo umriin isaanii deemee waliin gaafa haasa'anii akkaataa danda'ameen sooshaal seekiriitii isaanii fi bara dhaloota isaanii argachuudhaan isaaniin fakkeessanii iskaamii gochuuf yaalu isa aayidentitii ta'eef tasayin jechuudha. Kana qofaa miti nuti yeroo baay'ee amma qarshii irratti xiyyeeffannee haasa'aarra malee aayidentitii nama sanaa fuudhanii meeshaa waraanaa bituu ta'uu danda'a. Daark weeb irratti odeeffannoo nama sanaa gurguranii isaa booddee namni biraan waan hin taane erga ittiin hojjetee booddee namni sun akka yakkamaatti akka shakkamu gochuun isa tokkodha jechuudha. So kanaaf inni jalqabaan odeeffannoowwan akkasii danda'amnaan wantoota nama hin beekne wajjin waa'ee umurii bara dhalootaa guyyaa dhalootaa dhimma sooshaal seekiriitii wajjin wal qabatu osoo haasa'amuun otoo haasa'uu baannee baay'ee gaarii natti fakkaata. Inni lammaffaa fi inni guddaan kan kiriptoo karansii irratti yeroo baay'ee amma kan nama baay'ee mudatu qarshii.
Kiriptoo karansiin maalidha?
Kiriptoo karansii kan nuti jennuun qarshiiwwan dijitaalaa yookaan immoo qarshii harkaan qaqqabachuu hin dandeenye garuutii koompiteraatiin inkiriptor ta'anii bilookcheenii irratti qarshii bittimee jiru. yommuu ta'u qarshiin sun immoo noormaalii qarshii manuti qabnu amma doolaara ta'uu danda'a qarshii Itoophiyaatiin ta'uu danda'a bitamee isaa booddee kan ittiin haala ittiin qarshii keenya achirra godhannudha. Yeroo baay'ee kiriptoo karansiin gatiinsaa yeroodhaa yerootti dabalaa waan deemuu fi yaada namoota baay'ee fudhata. Qarshii xiqqoon bitamee guyyaa muraasa yeroo muraasa booddee bu'aa qaba jedhamee waan yaadamuuf. Akkuma gatiinsaa dabalu deebi'ees gadi bu'aa. Warri iskaamariin kun immoo yoo kiriptoo karansii kana bitte amma kana buufattaa anuu kiriptoo karansii hojjedheen konkolaataan bitadhee manan bitadhee jedhanii suura ergu jechuudha. Inni guddaan iddoo kanatti kanan silas kaasuuf yaadaa ture konkolaataan bitadhee suuraan bitadhee jedhanii manan bitadhee jedhanii yoo suura isinii ergan suura sana fuudhaati Google godhaa. Wanti isin dinquu suurri isaan konkolaataa mana jedhanii ergan suura konkolaataa fi kan manaa hin gurgurame jedhanii ta'uu danda'a. Weebsaayitiin garaagaraa dhaabbanni garaagaraa guyyaa akkasiitti waan akkasii hojjenneerra kan isaan jedhanii poostii godhan sana suuruma sana intarneet irraa barbaadanii isinii fidu waan ta'eef soba akka ta'e achumaan baramaa jechuudha. So isaan kiriptookarensii yoo qarshii amma kana achi keessa gashee ta'an immoo kiriptookarensiin sii bitaa siin gargaareedhanii namni sun akka inni iskiriinshaatii godhee ergu godhu jechuudha. Jalqabuma gaafa inni baankii isaatti loogiinii godhu iskiriinshaatii godhee ergeedhu achirraa raawuting nambarii akkaawunti nambaricha ilaalu odeeffannoo tokko argataniiru jechuudha kan ittiin qarshii nama sanaa aksasii gochuu danda'an. Lammaffaan immoo gaafa kiriptookaransiin bitamu waaleet nambarii qaba. Akkuma waaleetii baankii akkaawuntii qabnu kiriptoon immoo waaleet nambarii qaba. Yeroo ani qarshii kana kiriptookarensii kana bitee jettanii isuma dhugaa isuma sirrii isin bichisiisu gaafa bittanii waaleetii sana ergitanii fi isaan waaleetii sana yerooma sana garagashaniitu irraatii baafachuu danda'u jechuudha. Waaleet nambariin sun iccitiidha. Eenyuuf iyyuu eenyutti iyyuu agarsiifamuu kan hin qabne eenyu wajjin iyyuu haasa'amuu kan hin qabne dhimma iccitiidhaan qabamuu qabudha. isaan isin gargaarredha nama iskiriinshaatii ergisiisanii odeeffannoo sanaan qarshii achirra jiru guutummaa dabarfatu. Kan biraan raawuting nambariif akkaawunti nambarii sana guyyaa dhalootaa nama sanaa ooredii odeeffannoo kaan dura gargar baasaniiru waan ta'eef osoo isin hin beekin waayir tiraansfarii godhanii qarshii isin akkaawuntii irraa qabdan guutummaa isaayyuu haalitti dabarfatan jira jechuudha. So wantoota odeeffannoowwan akkasii nama wajjin haasa'uunis ta'ee iskiriinshaatii godhanii namaatiif erguun barbaachisaa miti.
Egaa maallaqa kan amma ammaatti dubbanne gara biraan wanti iskaan godhamu maayin?
Gara biraan wanti iskaan godhamu.
Dargaggoo kabiilaa sabbooqaa yeroo kennu laattee ibsanuu kennuu keef hedduu galatooma.
Baay'ee waan affeertaniif guddaa galatooma.